iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza uyu munsi ni ku wa kane itariki ya makumyabiri na gatatu ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi abarobyi bacu rero bakagenda iyo mu itanganika izufa imana ikazibaha kubera ko atabarabara ryariho rishika aho abarobyi bashikira bagaca babona yuko izo fi boza kuzidandariza muri magara cyangwa kizuba uyu ni niyonzima felix umukuru w'abarobyi bo muri minago mu ntara ya rumonge mu burundi ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari muri aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi turavuga no ku rubanza rwa victoire ingabire mu rukiko rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu mbere y'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ariko mureke duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na rosine munezero
urakoze tomasi mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha yaciriye urubanza kuri uyu wa gatatu jean Pierre bemba yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bemba yaciriwe ikindi kiringo cy'umwaka w'umunyororo yongera akatigwa ihadabu ry'amafaranga angana n'ibihumbi amajana atatu na mirongo ibiri na bine by'amadolari ku mvo z'uko yatanze igiturire ku byabona mu rubanza rwa mbere bemba agiye kumara imyaka cumi n'umunani mu munyororo yagirwa ibyaha byakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu cya repubulika centrafricaine mu myaka y'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatatu mu mwaka uheze ubucamanza bwagirije abo bagwanyi ibyaha by'ubwicanyi gufata ku nguvu hamwe no kwiba sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe yaciriye kandi urubanza abantu bane bagirwa gutanga igipfukamunwa ku bantu cumi na bane bari ibyabona mu rubanza rwa mbere umushikirizamanza wa bemba nawe nyene yakatiwe umunyororo w'imyaka ibiri n'igice n'ihadabu ry'amafaranga angana n'ibihumbi mirongo itatu na bibiri by'amadolari mwamenya ko urubanza rwa jean pierre bemba rubaye urwa mbere ruciwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku bijyanye n'ibyaha byo mu ngwano akaba kandi ari nawe wa mbere yagiriwe n'ibyaha byakozwe n'abagwanyi biwe muri zimbabwe imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje ko itizeye umugwiseni ujejwe gutunganya amatora atekanijwe kuba mwakuza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani iyo migambwe isaba ko hashyirwaho urwego mpuzamakungu kugira abe arirwo rutunganya ayo matora imigambwe irongowe na morgan cangirayi yahoze ari umushikiranganji wa mbere yatunganije ikoraniro ry'abantu bashika ku majana atanu kuri uyu wa gatatu ni muri iryo koraniro abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi batangarije ko amatora atazoburamo impari ari hamwe umugwiseni udakinjuye iryo koraniro ribaye nyuma y'aho umugwiseni usabiye leta irongowe na perezida robert mugabe kugura ibyuma biyometirike bizokoreshwa mu matora y'umwaka uza imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikavuga ko guhindura ibikoresho bitemewe n'ibwirizwa shingiro abanywanyi b'iyo migambwe bashikirije urwandiko umugwiseni rwo kuyiyamiriza abagize umugwiseni barabonanye n'abanywanyi bose b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yamara uwurongoye seni rita makarawu yatangaje kuri uyu wa kabiri ko batemera ibisabwa n'iyo migambwe hakavuga ko badashobora kwakira ibirego bitari byo abantu bashika kuri mirongo ibiri na batanu baramaze gupfa bishwe n'inzara mu ntara ya sana muri somaliland mu buraruko bwa somaliya ibyo byatangajwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa gatatu aho yashikirije kandi ko mirongo umunani ku ijana by'ibitungwa byapfuye ubu bariko baragwana n'ingene borokora ubuzima bw'abantu bageramiwe n'inzara ishyirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abana barenga ibihumbi mirongo itanu bashobora gupfa kubera uruzuba buramatari ashikiriza ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu bahunze intara zo hagati mu gihugu ubu bari mu makambi y'abateshejwe izabo yerigavo ku mugwa mukuru w'intara ya sanag aho muri somaliland ayo makuru y'abahitanywe n'inzara mu ntara ya sanag aje akurikira ayandi yashikirijwe n'iradiyo ya leta mu imugadisho avuga ko abantu bashika kuri mirongo ibiri na batandatu bishwe n'inzara mu ntara ya jubaland iri mu bumanuko bwa somaliya umushikiranganji wa mbere wa somaliya hassan ali ker ku munsi wa mbere yaragenye umushikiranganji mushasha hajejwe guhangana n'ibiza akaba yatangaje ko agiye guhangana n'urwo ruzuba rubangamiye igihugu Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yagiranye umubonano na bamwe mu banywanyi bakomeye b'inama nshingamateka b'abirabure uwo mubonano ubaye inyuma y'amezi abiri abashingamateka b'abirabure basabye inama na Perezida Trump imbere y'uko atangura iyo nama perezida trump yabwiye abamenyeshamakuru ko mu gihe cy'imyamamazo yasezeranye ko azokwitaho kurusha ubuzima bw'abirabure perezida trump yahayagije ibyaranguwe n'abirabure mu buzima bw'igihugu avuga ko ukwizera n'ubutwari bwabo hamwe n'ubuhinga mu tugenegene ubuvuzi n'ibindi byatumye igihugu gitera imbere yamara abashingamateka batangaje ko babwiye perezida Trump ko imigambi yiwe ari ari izohohotera ubuzima bw'abirabure aho yobafashije Cedric Richmond umwe muri abo bashingamateka yatangaje ko yabwiye perezida Trump ko abanywanyi b'umuryango wiwe mbere n'abanywanyi mu matora bari bamubujije kuza muri uwo mubonano bivuye ko bafata ko ari amajambo gusa atagira ibikorwa tubibutse ko amatora yashikanye perezida Trump ku butegetsi abirabure ibice umunani ku ijana by'abanyagihugu aribo bamutoye nayo mu gihugu cy'ubwongereza abantu bane harimwo n'umupolisi nibo byatangajwe ko ari bo bahitanywe n'igitero cyabereye hafi y'ingoro y'inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu ubutegetsi bwatangaje ko icyo gitero cyakozwe n'umwiyahuzi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu bj harrington yatangaje ko amatohoza akomeye ariko arakogwa mu ntumbero yo kwiga nimba cyari igitero cy'ubwiyahuzi
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu mu ijambo rimwe naho mujyeyo murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi abarobyi bo muri zone minago mu ntara ya rumonge bagiye kwimurwa barasaba abajejwe intwaro kubatunganiriza neza ikibanza cyabo gishasha cyane cyane utuzu twasugumwe muri icyo kibanza fidelite yishatse araduha ibindi bisobanuro kuva mu mwaka w'ibihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu muri zone minago amato y'abarobyi hamwe n'amafi aba yarobwe ashikira ahitwa ikibozi hepfo gatoya y'isoko ya minago mwe n'ivyo bibanza byitwa imyeha imbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu abarobyi bari bafise umweha ahitwa mu kayengwe ntaho kaya salvatore ni umukuru w'umutumba minago kuva kera narindi jewe hama mbona navuze nk'imyaka mirongo itanu tuvutse twavutse umweha uri ngaha umweha wagiye kuva ngaha kubera ugwimo rwa mirongo icenda na gatatu kubera abatware baravye bakabona ko umutekano bitoborohera ku kontrol baca bawutwara haruhande n'ahari pozisiyo y'abajejwe umutekano niho rero uwo mweha waciye wimuka mu myaka irenga mirongo ibiri bamaze bimuwe abarovyi bavuga yuko bahora bakora bahomba ko ico kibanza bimuriwemwo kitari gitunganijwe neza niyonzima felix batazira idrisa niwe arongoye umweha muri zone ya minago intambamyi tugira muri kibozi zabaye nyinshi cyane abarovyi bacu rero bakagenda iyo mwitanganika izofi imana ikazibaha mugabo bashikiye hano ku mweha wa kibozi kubera ko atabarabara ryariho rishika aho abarovyi bashikira bagaca babona yuko izofi boza kuzidandariza muri magara cyanke kizuka ariyo kagongo rimwe muri ivyo vyose n'agahombe twagize abarovyi bo bati twahomba cyane cyane igitoro ingorane twari tugira twega abarovyi iyo turonse amafi ni ukuvuga abadandazi bazirangura ntitwabaronga baca birukira ahantu bita mu kagongo n'ahandi bita ku magara kubera iki aha anye bita mu kibozi nta hantu bashobora gushira izo ndagara ngo bazanike tugaca duhomba kuko abadandazi nibo dukorana twega abarovyi nenka wahomba gute ingorane nuko twakoresha igitoro cyinshi nko kuva ngaha no mu kagongo twakoresheje litiro zitanu uvuye ngaha no ku magara twongera ko cumi rero tugaca duhomba nacyo gituma rero twifuzize gusaba intwaro kugira ngo idushigikire dushire uyo mweha mu kayengo aho hahora kera bihuye n'iterambere tugezeko uyo mweha haraheze indwi zibiri baronse uburenganzira bwo kuwimurira aho wahora kuri uyu wa kane akaba ariho bazotangura kuhakorera icese twashitsemo ico kibanza buca batangura gukoreramwo twasanze nk'uko abitwiganiye hariyo ibarabara riva ahari kaburimbo rigashika kwitanganyika ni ikibanza cagutse gifise uburebure burenga ikilometero kimwe n'inusu mu gihe aho bahora ikilometero kitashika yama ico kibanza ugishitsemwo nta kintu na kimwe kiharangwa cerekana yuko ari umweha nkuko bimenyerewe mu yindi myeha ikikuje ikiyaga Tanganyika niyo nzima Felix arongoye umweho muri zone Minago asaba ko ico kibanza cotunganywa nkuko ahandi vyakozwe nimudufashe kuko ahantu hari umweha haba hakenewe n'ibintu byinshi cyane murabibona hariya mu za rumonge eh, nyanzaraki cyangwa igitaza harashobora kuba hubatswe nk'ibyo bita amakonjerateri yo gukanyisha ifi harashobora kuba hubatswe amafuru yo kuzumisha zirya fi nini nini twe dusaba intwaro urumva ko twe tugiye gutangura kuhashikira ngaha ku veje ku munsi w'ejo ko boza kudufasha mu kuza kutwubakira ibyo bita akazu ka sugumwe kuko ibyo tugokwitegura twebwe nimfata kibanza ariko ibirama bo bifashwa n'abandi ku bushobozi bwa leta Musenteri wa komine Rumonge Celestin Itanga yabwije ijya Amerika ko bari kubariyungunganya kugira ngo barabe ingene utwo tuzu twa sugumwe twokubakwa mu maguru masha uyo mweha wo muri zone Minago urumana ku gihugu c'u Burundi mu komine y'intara ya Rumonge no ku bimetero birenga 50 uva mu gisagara ca Bujumbura amakuru dukura kuri uyo mweha amenyesha ko amato aroba mu kiyaga cya Tanganyika akomoka muri zone ya Minago arenga 60 n'abanyagihugu bisumamwo kuri uyo mweha bagizwe n'abarovyi hamwe n'abadandaza barenga amajana atatu nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha muri zone minago komine rumonge fidelite yishatse juru rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
urukiko rw'afurika rw'uburenganzira bwa muntu rwicaye arusha muri tanzania rwaraye rutangiye kuburanisha urubanza rwa victoire ingabire na leta y'u rwanda abamuburanira basaba ko afungurwa naho leta y'u rwanda ntiyitabye urukiko Pierre claver niyo nkuru ariyo arusha araduye inkuru irambuye ababuranira umupfasoni victoire ingabire babwiye sentare ya afurika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu kw'imyaka hafi umunani igira ihere afunzwe bidakurikije amategeko babwiye sentare ko ibyaha byose yagirizwa ataho bifatiye ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza kandi bakamurementaniriza n'ibigirankana babwiye abacamanza ko hariho icyaha kimwe victoire ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ibyo leta y'u rwanda idashaka umupfasoni ni metre caroline buisman ava mu gihugu c'ubuholande yadumye urutoke kuri ico caha ico naco ni minimisation du genocide mu gifaransa canke gupfobya genocide mu kinyarwanda nk'uko yabivuze ababuranira victoire ingabire bamenyesheje n'ibindi vyaha bise ko ari nk'iterabwoba yagiriwe no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho urwanya leta fdr hamwe no gushaka gushiraho iyindi migwi y'abagwanyi amacakubiri kuba afise ivyiyumviro vy'ihonyabwoko ubwoko canke ingabitekerezo ya jenoside nk'uko metre gatera gashabana yabivuze mu majambo yiwe kuri ivyo vyaha yongera ko gukwirakwiza ibihuha hamwe no guhamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi urubanza rundi rwa leta y'u rwanda hageze ko ruhabwa ijambo ryo kwisigura urongoye sentare yaruhamagaye atawitavye yaciye avuga ko leta y'u rwanda itashimye kwitaba yagize ati naho biri uko twari twayimenyesheje neza umunsi w'urubanza mwikete u rwanda rwanditse rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko hari abantu bagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abatutsi muri mirongo icyenda na kane cyangwa abahunze ubutungane bahabwa ijambo n'iyo sentare abacamanza bari bashashe ni umunani uva mu rwanda umufasoni mukamuriza marie therese ntiyari muri abo yari yicaye mu bandi banyagihugu bari baje kumviriza urubanza abacamanza bamaze kumviriza imburano z'uruhande rumwe babajije ibibazo bitandukanye uwararongoye sentare juge sylvain ore yavuze ko bibabaje kubona uruhande rwa leta y'u rwanda rutahari kugira ngo nabwo rubazwe rwongere rwishyure ibibazo ku ruhande rwa victoire ingabire metere gatera gashabana umwe mu bamuburanira yabwiye ijwi ry'amerika icyo bagiriza leta y'u rwanda muri make mbona kuba hari ibyemezo inkiko z'u rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari cumi n'itanu mu gufata ibyo byemezo hakaba prinsipe nyinshi zitubahirijwe kandi ziri muri kompetanse y'uru rukiko hari nk'ibyerekeye kuba baribanze ku bantu baburanye bemera icyaha ariko bafite undi mugambi kandi bakaba barabikoze babisabwe kuba abo bantu mbere yo gutanga ubwo buhamya barabanje gufungwa mu buryo butemewe n'amategeko ntibigeze bagira ababunganira icyo gihe byaje kuza nyuma ari uko madame atashye mu rwanda iruhande yo gusaba ko baburanira arekugwa babwiye sentare ko hari amategeko abiri akwiye gufotwa kuko aho nyanga agateka kazina muntu ufite n'amategeko yerekeranye na na minimizasiyo ya jenoside n'indi ya farakisiyo yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage umuntu yarezwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite puresiziyo zihagije umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko kandi hakaba n'iriya buriya burenganzira bwa liberite d'expression ntabwo aba ari afite atekanye bihagije kugira ngo yiregure twibanze ku cyemezo cyafashwe na komisiyo afurikana mu rubanza baregagamo repubulika demokaratike di kongo y'abantu bishe perezida kabila uvuga niba abantu nk'abo ngabo baregwaga ko ubwicanyi bashobora kwemera ko bafungurwa ndumva n'ahangaha dushobora kubisaba namubajije insigura aho gusiba k'uwo bahanganye mu rubanza aho ngaho ndumva n'ingingo ya mirongo itanu na gatanu iyo wahamagajwe ntiwitabe amategeko arubahirizwa murabihinsiguriye kubona leta y'u rwanda ititabye firima nta komantere ufite icyo kibazo nyine twakibajije abaharanira agateka kazina muntu metere donald deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri afurika avuga ko u rwanda rwahombye akaryo ko gushikiriza icyo wiyumvira tunafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa ati twebwe tubona ko u rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza bakoze amakosa byari kuba byiza baje bakagira icyo bashikiriza muri sentare nimba ari cyo banka canke bahanura byari kuba byiza bivuye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho uruhande rumwe rukwanka kwitaba ubu rero ko uwitwaye yaje sentare zofata ingingo inyuma yo kumviriza urwo ruhande tubavuga ko leta yimye akaryo keza ko kugira icyo ivuga kuko ingingo izosomwa kandi n'u rwanda rubwirizwa kuyishyira mu ngiro uko biri kose uru rubanza rwa madamu victoire ingabire ruhuriranye nuko kuva itariki imwe z'uku kwezi kwa gatatu byemejwe na sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu ko rutakiri mu bihugu byemerera abanyagihugu bavyo kwitura iyi sentare ku giti cabo ni nyuma y'umwaka umwe ico gihugu gisinyiwe amasezerano yatanga ubwo burenganzira urunani rw'abashingwamanza muri afurika rubona ko ari ugusubiza inyuma ubwigenge bw'abanyagihugu bitekanije ko ingingo ya nyuma isomwa mu kiringo kitarenze amezi atatu bya ni nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika urakoze karaveri kuri iyi nkuru leta y'u rwanda ntiyatanze impamvu yanze kwitaba urukiko yarusha rwa afurika rw'uburenganzira bwa muntu minisitiri w'ubutabera johnston businge yirinze kubibwira abanyamakuru amajwi ye twayohererejwe n'umunyamakuru wacu eric bagira ubusa ngira ngo ababuranyi iyo bahari bafite uburenganzira guhitamo uburyo bashaka kuburana imanza zabo bazikurikirana batazikurikirana bitewe n'impamvu zabo ariko nk'abanyamategeko nk'ababuranyi buriya kenshi tubujijwe tubujijwe kuganira ibyo twagombye kuba tuganirira mu nkiko mu itangazamakuru nimbivugira ahangaha aka kanya biraba biri hirya no hino ku isi ntabwo ntekereza ko niteguye kubijyamo ntabyo ndi bukubwire nta- ntabyo ndi bugusubize eh, ukurikire eh, urabimenye nukurikira urabimenya eh, uko uko biteye
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho ikiganiro cy'ubuzima
nk'uko byashyikirijwe mu ndwi iheze mu kiganiro n'abamenyeshamakuru leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yatangaje ko indwara ya malariya igiye gufatwa nk'ikiza mu gihugu mu itangazo ryashikirijwe mu ndwi iheze josiane nije imbere umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika ku itariki ya cumi z'uku kwezi kwa gatatu abantu barenga amajana indwi bamaze guhitanwa n'iyo ndwara yasiguye kandi ko muri icyo kiringo nyine abantu barenga umuriyoni n'amajana umunani banduye malariya yamara uretse ubushikiranganji hari n'iyindi migwi myinshi mu gihugu iriko irakora ibikorwa vyinshi ah, mu kurwanya ikiza ca malariya mu kiganiro cy'uyu munsi madame jeannette karire kinyana umuyobozi w'ishyirahamwe asesi mu burundi madame karire kinyana none mumaze kumva ibitigiri by'abamaze guhitanwa na malariya mu mezi atatu aheze mwabyakiriye gute mu nyuma y'aho mwumvise ko itangajwe kuba ikiza mu gihugu cy'u Burundi byatunejereje cyane ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu burundi bwemeje itese y'uko malariya isigaye ari kiza Nari- twari tumaze iminsi tubona ibiharuro bigu- biguma biduga mu bisanzwe ibiharuro byaduze kuva mu bihumbi bibiri na cumi na ka- na kane niho twatanguye kubabwi- ku- ku- kuvuga dusemerera y'uko byaba byiza ba- bavuze yuko ari kiza bakabimenyesha abanyagihugu kubwira abanyagihugu nabo nyene aho bari bikingire madame jeannette nk'uko wari warabisiguye mu mwaka uheze tugirana ikiganiro urantunga warasiguye ibyayi n'ibindi biterwa byinshi bishobora gukoreshwa ku banyagihugu sigurira abatwumva muri Mm.
make bimwe mu biterwa ah, bashobora gukoresha mu kwirinda malariya Mm. cyane cyane ndavuga ivyerekeye ibitegwa n'ahandi basanzwe bakoresha Ah, basa- na- no mu bindi bihugu basanzwe bakoresha hariho ivyo igitegwa citwa artemisia artemisia ni igitegwa kimera ahantu hose twokivuga ko ari artemisia Aha.
naho naho icyo gitegwa two- two- twokivuga gutyo onye Mhm.
mugabo byiza ah, aho twegereye mu banyagihugu tu- turakibereka arashobora kugite- kugikoresha igitegwa cyose kuva ku- ku mutumba ku mababi akagiteka nki- agi- akagikoresha nk'icyayi kaka- kandi agashaka gukenwa n'imiti yose hariho ibitegwa nk'umubirizi umubirizi mu bindi bihugu urazi ko ba- ba- ba- bayifata nk'imboga mu burundi ni igitegwa tugaya tu- tugaya mugabo kera baragikoresha nk'umuti w'ikirundi nk'icyo gitegwa tu- ku- ko tumaze kumva ko ari imboga ari imboga mu bindi bihugu kubera iki twebwe ngaha mu burundi tubifise ari byinshi tutobifungura hariho n'ibindi bitegwa nk'umunyegenyege mu kifaransa bita firansusi mu gihugu ca ghana iyo firansusi barayigurisha bakayigurisha mu cyayi nk'icyayi nka kurya bagurisha icyayi icyayi gihinguye eh, ngaha anyi mu i burundi hariya muri ghana bara- canke muri uganda canke muri kenya baragurisha icyayi bi- bita firantus igwo ni mu rurimi rw'ubushakashatsi mugabo mu- mu kirundi twebwe turabonye ko ari umunyegenyege ngaha mu burundi hanyuma hariho nima eh, mu kirundi canke mu giswahili bayita arba- arbaine Arbaine, Igiterwa gishobora mm.
gufata arbaine abarundi barakizi nayo amababi ya yaco navyo nyene bara- barakinywa nka nk'icyayi hariho nk'igiterwa ngaha mu burundi bazi cyitwa kenkina ibyo byose ni ibintu abanyagihugu bashobora gutera bakagi- bakagifu- bakabifungura kandi bakakinywa nk'ibya- nk'icyayi
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri aka kanya noneho ni amakuru ya siporo n'imikino fidel niyo ngabo
mu kiganiro c'inkino co muri iki gitondo turi kumwe na jumayine biza bishaka akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari mu burundi mu kiganiro cerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo turavuga ku nkino z'umupira w'amaguru z'imigwi nserukiragihugu mu turere dutandukanye two ku isi zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zizoba mu mpera z'iyindwi no hagati muri iyi ndwi mu mpera zo muri iyi ndwi dutangurire mu karere eh, k'iburaya hari inkino nyinshi cyane umuntu ntiyo zivugira ngaha yamara umuntu aravye mu migwi mu mapul imigwi serukiragihugu yo mu karere k'iburayi isanzwe irimwo umuntu aravye mu mugwi A usanga ubufaransa nibwo buza ubwa mbere n'amanota cumi ubuholandi bukaza ubwa kabiri n'amanota indwi Eh, muri pool B haza ubusuwisi n'amanota cumi n'abiri portugal n'amanota icenda mu mugwi C ubudagi n'amanota cumi n'abiri irlande yo mu buraruko n'amanota indwi mu mugwi D repubulika ya irlande n'amanota cumi serbia n'amanota umunani mu mugwi E polonye ifise amanota cumi montenegro amanota indwi mu mugwi F ubwongereza bufise amanota cumi slovenia amanota umunani mu mugwi G espagne amanota cumi utaliyano amanota cumi mu mugwi H ububirigi bufise amanota cumi n'abiri ubugiriki amanota cumi mu mugwi i croatia ifite amanota cumi ukraine ikagira amanota umunani haracyari kare ibintu birashobora guhinduka mugabo umuntu yitegereje akabona muri iyi migwi yose ibihugu byari bisanzwe bizwi by'ibihangange nibyo biza eh, ku isonga canke ubugira kabiri hari igitangaje
nibaza ko nta gitangaje kinini kirimwo urayebeye nk'uko wabivuze imigwi yose tuzi ko ishobora kugenda n'iri imbere novuga ko hakiri kare ko inkino zirasa nyinshi urebye ko bamaze gukina inkino zine zine ntaho utavuga ngo ni akayagiye canke ntiyagiye bishobora kudutungura mugabo muno mwanya aho duhagaze ndaba ndanabikurikirana hafi mbona imigwi iri imbere nyine niyo yabwiza kuba imbere umuntu yitegereje mu nkino zimwe zimwe zizoba ku munsi wa gatanu hari nk'urukino naho atari imigwi ikomakomeye cyane ihambaye abantu biteze nka Tariyano mbona buzohura na Albania eh, mu gihe Espagne izokina na Israel mu zindi nkino ibihugu mbona birimwo bikomakomeye mu ntazi nk'ubuholande na Bulgaria ku munsi wa gatandatu ubufaransa bukine na Luxembourg Portugal izokina ku munsi wa gatandatu na Hongrie ububirigi buzohura n'ubugiriki eh, mu nkino zizoba ku munsi w'Imana eh, ubwongereza buzokina na Lithuania iyo migwi twari ko turavuga ikomakomeye umuntu yitegereje hatadutse nyine ibintu bitangaje iyo migwi izohura bisa nuko bazoyitsinda ubibona gute we?
bisa nk'uko bazoyitsinda mugabo mu mukino wo muri ino minsi usanga hari imigwi yagiye iravyura abakinyi bashasha bashasha urebeye nk'izibugiriki nibaza yuko bahuye na belgique ntawe utavuga ngo belgique igiye gutsinda naho belgique usanga ifite abakinyi bakomakomeye mu mahiganwa y'i burayi n'ubugiriki nabo nyene barimwo birigari sinzi ko yoba yagarutse kumwe kwa kera tuyizi nizoba yakira ubuholande nibaza yuko holande ndaye amahirwe naho nabo nyene batakimeze neza nk'ubwa mbere Eh, iyindi migwi iraraba butiriki izokina na finilande kuwa gatanu nayo nyene tiriki ihagaze neza ntawovuga ko ari mbi espanye nayo nyene ndabona ko izotsinda urukino gusa mbona ko rukomeye ni hagati ya croatia na ukraine nibo basanzwe ubona ko ari imigwi yoba yo- yo- yokina urukino rubeye ijisho gusumba iyindi izindi zozo zogenda zigiye kwitorera amanota ndaba nka itali izokina na albani ndabona cane cane ukraine na croatia niho hazovamo n'uzoba umurongozi w'ikundi ryabo ndebye ku bahanganye no ku manota basumbanya amanota make Eh, tuva mu karere k'iburaya tuze mu karere ko muri amerika y'epfo aho uno munsi eh, ku wa kane imigwi iza guhura eh, ku munsi wa kane mw'ijoro ni brazil iza gukina na uruguay argentine ihure na shiri eh, mu gihe colombia iza gukina na bolivia paraguay ihure na equateur venezuela nayo ikine na peru ubibona gute muri izo nkino zo- ziza kuba uno munsi ku wa kane ndebeye nko ku rukino rwa parago na ekwado nkaza nkaraba irigwe na brazil cyane cyane ndabona urukino rwa ruteye igomwe cyane ari argentine na chile kubera yuko chile yo iheruka gutwara igikombe cyayo iwabo mu karere k'ubumanuko iriya copa america na santeneri yabo eh, kandi bahanganye na argentine nyene ni nka finali igiye gusubira mbese urebeye na argentine naho ihagaze Eh, ukaza ukaraba irigwe na brazil nabwo nyene ni urukino rukomeye nibaza ko izi nkino ntawe ucavuga byose ko byaheze n'aho argentine tuyibona mu kibanza cya gatanu mugabo nayo nyene ifite amahirwe yo kuduga ikava muri ico kibanza ari hamwe yotsinda ciye ku munsi w'ejo urakoze twari kumwe na jumayine biza bishaka umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino tuba ko turavuga ku nkino eh, zo guhiganirwa kuja mu gikombe c'isi yose co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zizobera mu gihugu c'uburusiya zizoba muri iyi ndwi mu karere k'iburaya hamwe n'inkino ziza kuba uno munsi eh, ku wa kane mu karere ko muri amerika yo mu bumanuko
zacu ibiganiro byacu birakomeje mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.